murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi nimudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru korera yadutse mu karere ka cibitoke mu burundi kugeza uyu munsi tukaba tumaze kwakira abantu bashika bane barwaye icyo kiza indwara ya korera hamwe n'abandi babiri tutarabona neza ko ibimenyetso kuko bishobora kuba ari ibya korera muga turiko turabarabira hafi uyu ni dr celestin ndayahoze ayobora akarere k'ubuvuzi ka cibitoke naho mu rwanda abakobwa n'abagore batishoboye bafite ikibazo cy'ibikoresho bakenera igihe bagiye imugongo ni ukuvuga igihe bagiye mu mihango bimaze kwemezwa neza ko abantu bane banduye korera mu ntara ya cibitoke mu burundi iyi nkuru y'ijwi ry'amerika ifatanije n'ababanyi bayo turayigezwaho n'umunyamakuru wacu desire hatungimana uri mu rwanda kuva ku munsi wa mbere niho umuntu wa mbere yafashwe n'icyo kiza yamenyekana nk'uko bivugwa n'umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka cibitoke muganga celestin ndayahoze arongoye ako karere yemeza icyo kiza cya korera ikiza cya korera cyaradutse nk'aha iwacu mu rugombo kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi tukaba tumaze kwakira abantu bashika bane barwaye icyo kiza indwara ya korera hamwe n'abandi babiri tutarabona neza ko ibimenyetso kuko bishobora kuba ari ibya korera muga turiko turabarabira hafi hamwe byoshika nabo kumbure tukabona ko ari korera nawe dushaka kubivuga ego nk'uko mubivuze nikiza kuko abo bantu baragiriwe ibipimo muri ENSP nabo ibyo bipimo byarerekanye yuko koko ikiza cya korera cyateye ngaho iwacu ubukene bw'amazi meza muri iyo ntara nibwo buriko buratera icyo kiza cya korera bano bakenyezi bakavuga ko bakoresha amazi mabi yo mu nzuzi kuko amabombo y'amazi meza yagadutse muri kino gihe ici rigira ritangure bagasaba kuronswa amazi meza kiva ku mwanda no kubura amazi dukoresha nyakagunda no gutekesha nyakagunda no kunywa nyakagunda amabomba yarabuze baduha amazi baduha amazi twebwe ikiza cya korera kiri mu gutumara tuvome dutekesha nyakagunda tukanywa nyakagunda nk'ubu mabombo yose yarakamye ntitugira icyo dufata ntituvuse icyo tuvuga biratugora nyine nk'ubu nta mazi dufite yo kunywa ahubwo dusaba leta guha amazi menshi y'amabombo kugira natwe turonke ubuzima buhagije mu ntumbero yo guhagarika ico kiza cibonekeza kuva mu ntango zino ndwi habaye inama yihuta kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke firmin habumuremyi umuhanuzi wa komine rugombo ajejwe imibano ashikiriza zimwe mu ngingo zafashwe na cyane cyane duhereye muri kominote mu kibano abenegihugu bagire inyifato ibereye gukurikiza amabwirizwa y'isuku gukaraba neza n'amazi atetse n'isabune kuko amazi y'ibombo amazi meza y'ibombo twari tumenyereye ayo mazi ko ubu tuyakenye cyane kandi kuri iyo mitumba yose twagiye turavuga ayo mazi arakenye cyane ari nayo mpamvu mbere y'icyo kiza cyakorera cyakiye cyaduka kuba adafite ubuzu bwa sugumwe hariho abantu bamwe bamwe bishe amatwi mu kudakurikiza uwo mugambi rero ingingo twafashe ni uko aba bantu tugiye kubahagurukira ndetse tukabahana kandi tukabategeka mu maguru mashya kwimba ubwo buzu bwa sugumwe bumeze neza no kubukoresha neza no ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka cibitoke hari ingingo zihuta zigiye gufatwa na cyane cyane hafi y'ivuriro ryo mu rugombo riri kuryakira abagwayi muganga celestin ndayahoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka cibitoke ku ruhande rw'amagara y'abantu tugiye gusaba yuko batwubakira izindi tante ngaha kuri iri vuriro zishika nka zitatu bongere tugiye kurondera kwimba ikinogo cyo gusukamwo umwanda mukuru w'ababa barwaye indwara ya korera tugiye kandi kurondera abo dufata mbunga dushobora kutwubakira utuzu twa sugume ngaha ku ivuriro tugenewe ababa barwaye indwara ya korera e, ibindi navyo ni imiti twayisavye ubushikiranganji batwemereye kandi irikiraza ibijanye n'imiti yo kuvura abo bantu barwaye na korera twari ko turikora kuyo twari dusanzwe dufise ariko ntiyari ikwiye ubu mu mwanya muto iraza kuba ikwiye aba nabo basanzwe badandaza ibintu ku mabarabara bifungurirwa aho nyine naho nyine twemerewe ko abo bantu baza kubuzwa gusubira kudandaza ibyo bintu na cyane cyane muri iki gihe turi muri iki kiza umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yaza yashikirije kuri uwa gatatu mu nama nshikiranganji ko korera yateye mu ntara ya cibitoke muganga tade ndikumana yanagiriye ko asaba ko ishirahamwe ritabara imbabare kwa huje rifadikanije n'ishirahamwe regidezo ritanga amazi yo kwihutira gutanga amazi meza aho hose atari mu ntumbero yo guhangana n'ico kiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yari umunyamakuru wacu rero desire hatungimana uri mu rwanda ku nkuru ya kolera yateye mu ntara ya cibitoke mu rugombo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage ba teritwari ya uvira barasaba guverinoma nshya y'intara ya kivu y'epfo kuzibanda ku bibazo by'umutekano n'amabarabara ni ukuvuga imihanda guverineri teo ngwabije yashyizeho iyi guverinoma ejo igizwe na ba minisitiri icumi umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasito ngabo yaganiriye na bamwe mu baturage batuye teritwari ya uvira bamubwira ari byo bategereje kuri iyi guverinoma muri iyi guverinoma cyane ikibazo ni uyu mugabo rwabanje ngabo wahaye abantu iminsi itandatu b'abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri ho plato avuga ngo arabasaba yuko baba bavuye muri ho plateau bakaja mu rwanda mu minsi itandatu igihe intambara yari yabaye mu karere muri mirongo cyenda na gatandatu ubwo rero abantu bafite impungenge zo kumubona yongeye kandi kugaruka twibaza kandi mu gihe kigoye nk'iki amazu yahiye intambara tutazi yayikorwa muri ho plateau irimo ingabo z'amahanga zimwe tutazi n'izindi n'izindi amagurupe za arme national n'ayandi magurupe za arme etranje ivyo rero abantu bafite izo mpungenge z'icyo kintu ko uyu muntu kuko yongeye kugaruka agarutse ari minisitiri wa interiyeri na sekirite ese azagarura umutekano ese azawuhesha bose ese afite intego ki ibyo byo twabyibaza ariko cyane cyane twabiha umwanya kugira ngo turebe ikizakurikiraho kuko umuntu ntakora we icyo twasaba guverinoma ijambo rya mbere ni ukugarura umutekano mu baturage abantu bakongera bagaturana mu mahoro cyane cyane mu turere twa plato icyongeye ni ukongera kuzana amahendereo cyangwa se amajyambere mu karere kugira ngo akarere kangiritse kazira imihanda kazira ibintu byinshi kakongera kakubakwa ibintu bigasubirana kuko abenshi bagiye badaturuna amafaranga yagomba gukora imihanda n'ibindi bikorwa by'amajyambere y'igihugu noneho tukareba ko hari icyo yahindura kandi ababanjirije benshi bagaragaje gukora nabi dushaka yuko iyi guverinoma nshya idukorera ikorera abaturage cyane kugira ngo abantu batere imbere n'amahoro ikindi nyavuga kuri iyi guverinoma insha ya provincial ikwiye kwita ku baturage cyane guverinoma ishize ntiyitaye ku baturage twaje tuyibwira ibibazo ntabwo yagize ubireponda vuba n'ubu abantu bagumye kwicana guverinoma provincial ikaguma guceceka ariko guverinoma nsha tuyitezeho ijambo ikwiriye cyane kwita ku baturage nk'ariya minembwe bijombo habe n'icyo hagati habe na plene de la ruzizi ibintu byaradupfanye hariyo mw'amabandi afata agira za kidinapingi yo gufata abantu ikabajyana mu gihuru ariko guverinoma nsha ikwiriye kwita ku baturage ikagwanya n'umwanzi wese ushaka guhungabanya umutekano hano muri sirikifu twebwe nk'abatuye uvira twitezeho byinshi icyo twizeho cya mbere twitezeho hejuru y'ikibazo cy'ibarabara twitezeho kurwanya imitwe aha muri purene habayeho gufatwa abantu habayeho kwicwa abantu turizera ko iyi guverinoma wenda hari ikizahindura ikazana umutekano ikabanisha abantu kugeza ubwo umutekano umaze kuboneka ndetse bikazageza n'ubwo dukorera ibarabara rikwiye ryiza kuko ryarangiritse cyane cyane cyane nka metero la fantasi watowe yatowe yizeye kuko aricyo azakora umwanya nahawe kandi kuba uwa infrastructure na travaux public twebwe nk'abaturage bawuvira turizera kuko hari ikizahinduka kinini kubera kuko twari dusigaye tujya kuvuga ngo tuje mu bukavu tugaca mu burundi tugaca mu rwanda tukabona guseruka i bukavu kw'ibarabara rirangirika ku mutekano urashira burundu twizera kuko hari ikizakorwa mu ibarabara kugira ngo abantu bace mu ibarabara ry'igihugu cyabo baje hari bukavu ku murwa mukuru wa province ahari guverinoma eh, iyi ngiyi yaraye ishyizweho twebwe nk'abaganga dutegereje kuko guverinoma porovinsiyare twongerera umushahara ndetse n'abakeneye kwikorera babuze uburyo bakwikorera kubera umutekano kandi n'amafaranga ahari mu gihe usanga umuntu uko arakora agahembwa ibihumbi mirongo urunani ku kwezi ugize iminsi urara wicaye ukirirwa wicaye warangiza ku buri kwezi ukabura ifaranga wagira icyo wamarira urugo rwawe turizera yuko iyi guverinoma y'uyu munsi wa none idu- izadukorera ibintu byiza ikaduteza imbere mu mirimo yose no guhesha abantu umutekano aho bakorera hose kuko hari abantu bafite umwete wo kwikorera no kwishakira ubuzima ku bwabo umuntu akagenda agahangayika iyo wagiye wagaruka mu mashambi iyo wagiye ugasanga abagizi ba nabi kubera umutekano mukeya bagutegeye mu nzira ndetse n'ubuzima bwawe ukaba wabubura n'ibyawe warakoreye ukabibura
radiyo ijwi ry'amerika mu kintu n'ikinyarwanda aba rero ni bamwe mu baturage batuye teritwari ya uvira muri kivu y'epfo bavuga ibyo basaba guverinoma nshya y'akarere- ya- y'intara yarayigiyeho ubwo rero aya majwi twaya- twayoherejwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uvira vedaste ngabo mu rwanda umuryango mpuzamahanga water aid umufatanyabikorwa by'amazi isuku n'isukura urasaba leta y'u rwanda kubonera abakobwa n'abagore batishoboye ibikoresho bifashisha mu gihe bari mu mihango asumuta kaboye duteguriye inkuru uyu muryango uvuga ko urugo rurimo abakobwa batatu n'umubyeyi wabo bishobora kubasaba buri kwezi byibuze amafaranga atari munsi y'ibihumbi bitanu ngo babashe kugura ibikoresho by'isuku bibifashisha buri gihe mu mihango yabo ya buri kwezi bwana Maurice kwizera ukuriye uyu muryango avuga ko abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe babura ibihumbi bitatu byo kwigurira ubwisungane mu kwivuza byaborohera kubona aya mafaranga agaheraho asaba leta kugenera abo bakobwa n'abagore bari mu cyiciro cya mbere ibi bikoresho mu rwego rwo kubarinda indwara zaterwa n'ibikoresho bibi bakwifashisha mu gihe babuze ukundi babigenza uru rugo rusabwa ibihumbi bitatu kugira ngo ababyeyi n'abakobwa be umwe cyangwa babiri cyangwa barenze bagire isuku ikwiriye ese ayo mafaranga araboneka niba ataboneka bigenda bite ubitekereje bafite nyine uko babyita mu kinyarwanda ngo ni ukwiyaranja bafite uko babigenza ariko kutari kwiza kudahesheje umwana w'umukobwa agaciro kudahesheje umubyeyi agaciro rimwe na rimwe hakavamo eh, no no kwandura mu cyongereza bita infections nkeka ko zishobora kuvurwa ku mafaranga arenze ayo dushobora kubafashisha kugira ngo bagire eh, babone bya bikoresho njyewe numva umuryango uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe akwiye guhabwa ibikoresho eh, kugira ngo nawe yumve yumve amerewe neza mu gihe cy'imihango abana b'abakobwa bavuga ko iyo bafashwe n'imihango bari ku ishuri babasha kubona ibyo bikoresho byabugenewe ariko bigorana iyo bageze mu miryango yabo iyo rero ntayifite bigutunguye ugomba kuba ufite akantu utambaro gasa neza ukazajya ugakoresha mu gihe kanduye ukagafura nyine nawe uka- ukiyeranja ukagakoresha uyu muryango wutaid rwanda ugasaba abayobozi ba leta barebwa n'iki kibazo ko bikwiye ko aba bana b'abakobwa bafashirizwa ku mashuri nk'uko byatangiye gukorwa ariko bakaba bahabwa n'ibindi bikoresho bak- bakwifashisha bageze mu ngo zabo mu ishuri muri cya cyumba cy'umukobwa hakaboneka eh, hakaboneka padizi zihagije umwana aza ku ishuri yumva nta kibazo aragira ndetse byaba ngombwa akabona n'iyo ajyana imuhira kubera iki twamuhiye ku ishuri gusa tuzi ngo imuhira ntayo afite umwana eh, turabizi ni rimwe mu kwezi eh, tumugeneye eh, padizi yenda eshatu tuba tuzi ngo okay arabona izakoresha nagera mu rugo arabona no ku ishuri izakoresha bwana ndayisaba loriane umurezi wo mu rwunge rw'amashuri remera gatolika hano mu mujyi wa kigali avuga ko iyi gahunda yo gufasha abana b'abakobwa kubabonera ibikoresho by'isuku mu gihe bari mu mihango imaze imyaka isaga itatu bitangiye mu mashuri uyu mwarimu akavuga ko byagabanije cyane gusiba kwa hato na hato kw'abana b'abakobwa kuko ubu buri munyeshuri utunguriwe ku ishuri ahita ajyanwa mu cyumba cyabugenewe agahabwa ibikoresho nkenerwa gusa bwana ndayisaba avuga ko ibyo kuba bapfunyikira umwana w'umukobwa ibikoresho yakwifashisha ageze mu rugo byo bitashoboka kuko hari n'ubwo ibyo ku ishuri biba byabaye bike ntabwo mpamya ko ari buri mubyeyi wese wabasha kubona aya mafaranga wenda ya buri kwezi hari abifashisha ubundi buryo ariko na hano ku ishuri biracyari imbogamizi kuko ni- ni- ni- n'ibihari hari igihe biba bikeya bitewe n'umubare w'abanyeshuri tuba dufite nk'ubu niba dufite abakobwa bagera muri magana cyenda na wenda abageze muri muri icyo gihe reka tuvuge ko ari magana ane abo- ntago ntago twabonera kotegisi magana ane icyarimwe noneho ngo tu- tunagire n'izo batahana ubwo rero ibyo kujyana mu rugo mpamya ko ku ishuri bitapfa gukunda n'izo ku ishuri ntizihagije haba hariho n'igihe binashira kugira ngo tuzongere tubone ibindi bikaba ari ikibazo umuyobozi w'umuryango water aid asaba leta gufasha abantu bafite imishinga myiza yo gukora izi mpapuro z'isuku ku buryo zishobora gusohoka zidahenze ko bakwiye kwegerwa bakerekwa ubuziranenge busabwa kandi bamara kubyuzuza bakemererwa gukora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare cicr ivuga ko hashize imyaka itanu umubare w'abantu bashakisha ababo yakiriye batatanyiriweho n'ababo kubera amakuba adaturuka ku bikorwa bya muntu uyu mubare rero wariyongereye ku gipimo cya hafi mirongo cyenda ku ijana hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kiganiro muri isanga mu kanya kashize eugenia mukankusi yagarutse kuri iki kibazo na felix karekezi ushinzwe gahunda ya cicr yo guhuza abana n'imiryango yabo baburanye yatangiye amubwira ibyo iyo komite ikora n'aho ikorera
muri iki gihe bikorera cyane cyane mu nkambi hari aho dukorera muri za taransifa senta aho bakira impunzi zikigera mu gihugu tubafasha hari uburyo bwa telefoni tubatiza bagashobora kuba bahamagara imiryango yabo abafite amatelefoni y'aho baturutse cyangwa se tukabafasha mu bundi buryo bwo kwandika ubutumwa ubutumwa busanzwe abantu benshi babumenyereye aba ari mesaje kuba ruje ifite agasaraba abantu benshi barabimenyereye akandikira umuryango mu gihe abo yandikira nta telefoni bafite turabikora tugikora ni uko tubafasha nk'abakeneye hari igihe umuntu aza ahantu ari atabona uko ashobora gushariza telefoni ye kugira ngo ashobore kuvugana n'umuryango ibyo nabyo turabikora ikindi ni igihe hagize nk'uvuga ati umubyeyi wanjye sinzi ahantu aherereye umwana cyane cyane ubu niho dukorera cyangwa se umubyeyi akavuga ati umwana wanjye sinzi ahantu aherereye icyo gihe afungura icyo bita teresingirisesi ni fomu cyangwa forumire yuzuza akerekana amakuru yose yerekana aho umwana ashobora kuba aherereye hanyuma tukazamushakisha byadukundira tukamuhuza
kugeza ubu se mumaze kubasha guhuza abangana iki kuva mutangiye ibyo bikorwa byo guhuza imiryango yatatanye ubundi iyi serivisi yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane imaze guhuza abantu bagera mu bihumbi cumi n'icyenda magana arindwi na batanu kuva icyo gihe hanyuma mu minsi itambutse cyangwa se igiye birebana n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu imaze guhuza abana bageze kuri magana abiri bari barageze mu gihugu ariko bakagera mu nkambi bagahungira mu nkambi zitandukanye hari abo twahuje nabo hano mu gihugu tubavana muri taransiti senta tubajyana tubahuza n'ababyeyi babo mu nkambi hakaba n'abandi twafashije gusubiza mu gihugu uretse ko imibare yaracyari
abana rero mufasha ni abari mu rwanda b'abagororwa impunzi z'abarundi cyangwa se n'abanyekongo umwana cyangwa se umubyeyi wese ubitabaje muramwakira
umuntu ufite ikibazo cy'uko yatandukanye n'uwe bitewe n'intambara cyangwa se indi midugararo abo bose turabakira baba abanyarwanda barimo abanyarwanda nabo bafite ibibazo nk'ibyo kuko hari abanyarwanda batandukanye n'imiryango yabo kera mu gihe cya jenoside cyangwa nyuma y'intambara mu ntambara zagiye zisanzwe ziba muri iyi regiyo yacu abo bose batwegereye turabafasha tukabahuza n'imiryango yabo mu gihe bafite amakuru ahagije yerekana imiryango dufatanyije na kuraruje kuko komite ya- ya kuraruje mpuzamahanga yakira cyane cyane ibirebana n'abana hanyuma kuraruje y'u rwanda yakira ibirebana n'abantu bakuze Ye, ubwo turaza gukomeza tugende tubiganiraho mutubwire u- uburyo mukoresha ariko nk'uko iki kiganiro ari ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire jean dodieu
ndi igitega mu ntara ya gitega yego yewe n'icyiyumviro nshaka guterera Mhm.
yego urumva ku bisanzwe ugiye kuraba ku bana batandukanye n'ababyeyi umva icyo nukora ni uko noshimira umuryango wa croix rouge kurumva icyo ni igikorwa cyiza bagerageza gukora mu gushobora guhuza abo baba bagize kandi n'ibyo kurumva iyo bariko barahunga umwe wese yiruka agenda usanga hari abana bato bato usanga bataye ndetse n'abakuze bigashyika usanga batandukanye wumva icyo ni ikintu cyo gushima ndetse tunabankuraja kugira ngo babandanye kuko uburyo nubwo igihugu gishobora kuba gitekanye irashika ugasanga nk'ubu murabona aho twimirije ibihe by'amatora hari igihe usanga hatabuze akantu kacamwo katameze neza gashobora gutuma habaho ikintu gituma abantu bamera nk'ababaye desitabilize gato ugasanga abana ntibakiri kumwe n'ababyeyi icyo rero ni igikorwa cyiza nobashimira ndanabasaba ko bobandanya bagikorerako cyane Ye, urakoze cyane jean dodieu ni ibintu byumvikana ko umubyeyi utandukanye n'umwana we bimugora aho aba ari hose aba agitekereza ko umunsi umwe azashyira akamubona hari n'ubutumwa mm, nshobora kuba naheraho none ahangaha bw'umubyeyi wanditse ashakisha umwana we yanditse avuga ati nitwa tuyizere kasivde nizere ko ubu ngubu adukurikiye cyangwa se n'uwaba amuzi akaba azi amakuru yabo arangisha eh, yagira icyo amumenyesha cyangwa se akamenyesha na- n'umuryango wa croix rouge Eh, yagize ati nitwa kasiride tuyizere ndashakisha abana banjye twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi nashakanye na ruzindana crete tubyarana abana batandatu muzayire ivone mugunga ive ruzindana erike kayirangwa delphine muberwa clarisse na mugabe kizito ku itariki ya karindwi ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari itangiye natandukanye n'abana banjye bajyanywe na ba nyirasenge bari batuye ikibeho bavuga ko ariho bazabona ubuhungiro umugabo nawe yahungiye ikibeho asanga abana njyewe mpungira ahahoze ari i butare ngeze i karama abavuye ikibeho bambwira ko umuryango wanjye washize bitinze namenye ko ruzindana erike na kayirangwa delphine bajyanywe n'abafaransa mu nkambi yabo yari i bukavu nyuma baje kuyimurira mu nkambi y'abafaransa muri zambiya nyuma sinongeye kumenya amakuru yabo nakomeje gushakisha ariko ubushobozi bumbana buke none bavandimwe nabasabaga ko mwamfasha gushakisha abo bana muntangira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zose jyewe ndi mama wabo ndababaye cyane ashyiraho rero na nomero za telefone ze agashimira ubwitange abazabimufashamo bose nyuma ashyiraho n'amafoto ya famiye yose ifoto y'umuryango ubwo rero niba hari uwaba afite amakuru yaba azi kuri ubu butumwa bwa tuyizere kaseride yaza kugira icyo atubwira cyangwa se akazegera croix rouge eh, mu rwanda akamuha ayo- akabaha ayo makuru yenda abo bana babasha kuboneka mbagarutseho rero bwana karekezi nk'iki kibazo cy'uyu mubyeyi hari icyo mwaba muzi hari icyo yaba yara- yarabagejejeho mwagira icyo mutubwiraho uwo mubyeyi yumva nta makuru yenda amenya neza ko yaba yarahageze ariko ntabwo tumufite n'abantu twakiriye ibyiza yatwegera dufite ibiro i kigali tukagira ibiro i kamembe no ku gisenyi Ah, ya- yatwegera ahamwegereye hamufasha hanyuma agafungura urwandiko rumwemerera gushakisha mu gihe kuko biragaragara neza yuko afite aderese z'ahakeka ko abana be bashobora kuba baraburiye bizamufasha kuko dufatanya na croix rouge mpuzamahanga yo muri congo na croix rouge mpuzamahanga yo zambia twakorana nabo hanyuma bakadushakira kureba niba koko aba bana babo bafite muri bazi de donee zabo hanyuma tukazabahuza cyangwa se tukamuha amakuru ashoboka twabona Ye, eh, ndibwira ko n'ababa bari muri zambiya baba bazi iyo nkambi y'abafaransa sinzi niba ikibaho cyangwa se niba byarafunzwe ariko ababa barayibayemo cyangwa se ababa bafite amakuru byafasha baramutse bayatanze reka mbe mbashimiye rero kuri icyo gikorwa mwumvise na jean de dieu icyo yavuze abashima sinzi niba hari icyo mwabivugaho mbere y'uko nkomeza nkakira abandi badutegereje
turabashimiye cyane rwose kandi turamushimiye kuba hari abantu bazirikana ko ibikorwa dukora bifite akamaro kandi kuko bifite akamaro cyane kuko iyo nk'umuntu wabuze umuryango we awubonye nyuma y'imyaka makumyabiri ni igikorwa gikomeye cyane ni ikintu gikora ku mutima kongera kubona abawe nyuma y'igihe kirekire cyane cyane ko nk'ubu dufite abana n'ubu ngubu tugikurikirana dufite abana benshi bose babuze imiryango yabo bagiye batoragurwa cyangwa se bakaba nta mubyeyi azi nta muntu n'umwe azi turabafasha dufite amafoto yabo hari igihe abana baza bakavuga bati se nta mubyeyi wanjye murabona ese mwankorera iki kugira ngo nongere mpuzwe nawe cyangwa se niba hari andi makuru mashyashya yashoboye kubona tukaba twayaheraho twongera gushakisha iyo serivisi rwose abantu bayizirikana ndamushimiye
reka twakire na abel ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
ni ukubaza gatoya haba nongere ntekereze ariko nashaka kubabaza hari aho usanga kenshi usanga ababyeyi babo babataye ugasanga imiryango yacwanye nka mama wiwe umugabo papa w'umwana yirukanye mama wiwe ugaca usanga umwana arabuze iyo aza n'iyo apfa none iyo iyo kuba ruje ibimenya gute mu gihe ko mbona hariho amakarito usanga kuba ruje itarimwo cyane ibihugu usanga idateye imbere cyane mugayo iwacu i burundi yo nabonye begereye abanyagihugu benshi ntama cya kabiri jewe kuko nihereye ko nka jewe jewe nta mubyeyi n'umwe nakuze mbona mugabo nta iyo kuba rude nayimenye maze kumara ntuzenye segondere nakuze ata muntu n'umwe afasha yomva iyo ntakerebuka n'ishuri ntajya nari kwiga ahumva ni bose ntibubafasha ngo babamenye urumva biragoye hari aho usanga badashika
wari uri mu muryango w'aba abantu bo mu muryango wanyu cyangwa n'abandi bantu bakureze nari nibana je jenyine mama apfuye naciye nkuba mu nzu ya jenyine bene wacu biga mu masegonderi biga babayo
ntabwo ntabwo wari ufite papa wawe mama wawe nawe yitaba imana papa wanjye yapfuye muri nonani sisi mama nawe acapfa muri bibiri na gatanu usigara uri umwana wenyine wirera usigara ndi umwana mugabo nagize imana mama acapfa maze kugera mu wa gatandatu primaire mbona rero kubandanya ubuzima nyine nta kuba ruje yigeze ifasha nta shyirahamwe na rimwe numva ngo interinasiyonari yigeze riyifasha no ku ishuri narinda kurimisha amatongo nkarinda akaba ari yafasha kugira ngo urihe amashuri kugira amare amashuri cyangwa ari wenyine bene wacu wumva bamwe bari tanzaniya mu nkambi wumva uwundi nawe yari akiri ku ishuri bafasha byinshi
nuko kuba utarifashishije nuko utari uzi ko bahari cyangwa nuko utabimenye noneho wowe ukatangira kwirwanaho
nuko ntabimenye icyo nabibonye ngeze mu gisagara mugabo mu mitumba ruguru yaho usanga batari nibyo kuko hari abantu benshi batajya bashobora kumenya ibyo kuba ruje ikora ubutabazi yafasha ariko ubundi mpereye ku byo yaravuze kuba ruje ifasha biterwa na gahunda ya buri gihugu kuko buri gihugu ibihugu byinshi byo muri afurika ndetse no hanze n'i burayi no muri za australia haba hari kuba ruje nasiyonari iyo kuba ruje nasiyonari niyo ifasha ibintu bitandukanye ikaba yafasha abana b'imfubyi nko kubarihira amashuri biterwa na gahunda cyangwa se porogaramu buri gihugu cyangwa se buri komite ya kuba ruje ifite natwe nka hano mu rwanda twarabikoze kuko hari abana twamara guhuza n'imiryango nko mu gihe nyuma y'intambara kenshi uko imiryango abo bana babaga batishoboye twabafashaga kubishyura amashuri cyangwa se tugafata imiryango yabo kwiteza imbere dutanga amatungo magufi kugira ngo bashobore kwiteza imbere
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu rero yari karekezi felix karekezi felix ashinzwe ishami ryo muri seyiseri ryo guhuza abana n'imiryango yabo baburanye yaganiraga na mugenzi wacu eugenia mukankusi kuri iki kibazo rero cy'imiryango itatana kubera ibintu by'ibyaduka ibintu by'amakuba ibintu by'ibiza ariko bidaturutse ku bikorwa bya muntu maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama